talk don plenty o as uh, aunty blue blue hey, hey. e don kweshiri for palace e say na here i kpai my pipo say no movement no leave no transfer even the holy book say the kingdom of god suffered violence and it's only the violent that take it by force ah hey hey hey my people we don hear another one this one eh e be like wetin dey dey add for nigeria movie o oh ronke say e no dey gree oo oh, e no dey gree say for dis palace na here dey bury my placenta o oh. na here i kpai if i kpai here na here i go deep down di grave my pipo e say e no dey comot say if kabiyesi want to, let him do anything he want to do let him sign uh, bring uh, print uh, 20 or hundred divorce papers that she is not going anywhere in fact as a matter of fact she did di unimaginable o wey be say pipo no go ever think say she go do wetin person no think ever think like you can never imagine even as i dey talk to you now you can never imagine say olori tobi go do dis one wey e just do because like dis eh the thing dey funny e dey funny my pipo abeg before i continue before i gist you because you need to stay till the end of this gist my correct correct people. i welcome you to this channel good morning good afternoon good evening according to the time that this information is reaching you it is your girl life gist plus i don't carry another army, but come from the palace of oni my correct correct people. subscribe oh, hmm, because you dey miss yes make i go straight to the point Waiting, carry me come your domot my people dey say olori tobi hey sorry olori ronke o say because of everything wey dey happen for inside palace eh, uh, give dem restriction o say dey give dem boundary o make dem no cross this side make dem no cross the other side ah olori ronke say wo whether you una like it or not i am still queen i am still her royal majesty it cannot be taken away from me no matter if they take me away from the palace give me the most important thing is that i am still her royal majesty yes and she now went ahead to print a billboard eh my people hmm, a billboard a signboard to declare herself say she is still a her, a her royal majesty she don do billboard as you dey hear o oh, my people, no be me talk am i no dey stay inside palace i no dey live for there They say she do billboard put her face put her picture for there say her royal majesty olorironke ogunwusi like this, make everybody dey see am say she mount am for olori quarters. Hmm my people o dey say she first go mount for uh, palace o say make she declare make everybody even uh, the queen naomi or anybody wey be say because of her the king come dey treat them anyhow anyhow make that woman still see say she still dey palace say she never go and she no go go no matter wetin dey happen no matter if the king go bring divorce paper come anything wey the king wan do say make him carry on dey go because she no go she's not ready to leave that even if she doesn't know the mind of every other person oh, but she sef she no dey go anywhere so my people dey said she went and built uh, billboard signboard and place in the front of palace of uh, Oni. that uh, her royal majesty and no be small billboard o oh. na all these uh, signposts wey be say e go enter ground well well e go stick for ground ah they say kabiyesi bin no dey when all these things dey happen o oh. The following day wey kabiyesi come na im come sight am e say shu wetin be dis wetin be dis one which kind madness be dis one who dey mad who who who who who open gate hey my people dis one na the height of it o oh, because i no go ever imagine in my widest imagination say person fit do dis kind thing dis one na im dey dey call na by fire by thunder we go marry till kpai do us part yes my people. Hmm na the matter wey dey ground like dis eh, as in di tin funny me They say immediately that dat eh, kabiyesi came in and eh, came around the palace and saw the thing. he begin to wonder that he first laugh say what kind of women are dis They say he burst out laugh for there he laugh laugh laugh so tey the thing eh so tey tears come dey comot from im eyes as in tears wey be say e dey comot from person wey dey laugh because the thing is so funny it is very funny my people even as i dey hear as i hear the thing as i dey talk am sef i dey laugh because i no imagine how human being go think say okay since uh, you people now think say okay you go comot me for this palace this palace wey i don come so say i no dey return anywhere say so, e go do billboard put im face put im picture her royal majesty olori ronke ogunwusi my people na so i hear am o oh. as i hear am i say hey this one dey funny say i no go fit dey dis make i no go fit leave this one make e kpai inside me i go need tell my people o oh, make una follow me laugh for this kind i no know wetin i go call am whether na stupidness stupidity abi na foolishness i don't know my people na i hear i hear i no dey there i no see the signboard but the thing e dey funny abi my people e no dey funny so what does she now think she can achieve with this billboard this billboard now is it going to stop uh, the the pro the the divorce process is it going to make uh, uh, kabiyesi now love her so much i don't know the the purpose of which she decided to do this billboard and hang around the palace hang in olori quarters so that everybody even the haters that think that uh, uh, she will go like make everybody know say she no dey go anywhere provided that, the option that uh, kabiyesi gave them is if you are ready if you want no be say na by force kabiyesi did not say una oh, must go na by force na if you want if you are tired if you are ready to be free you come and sign it and go so that is the option so she is say oh since it is that way that she is not going and mind you there is no how kabiyesi will come and write divorce paper and chase them immediately divorce papers has to come from the two parties yes it must be signed by the two parties if you say you want divorce your husband say you no want una they no dey give una any divorce so that is why kpec have already as alleged o oh my people that he has already signed his own as we hear he don sign come keep for them. say any day wey they decide anybody that feels that oh, i'm not being treated fine here i am not comfortable here things are not going the way it's supposed to go then the person should carry pen sign take im pay off and vanish that is the way kabiyesi do it so uh, aunty blue blue is now letting us to know that uh, she is not uh, going anywhere that she's staying in the palace of oni as olori yes olori ronke hey my people o oh, dey say the thing funny before we know it ekabiesi eh, don command the royal guards and royal pal eh, palace mates abeg make una come uproot this thing which kind madness be this? uproot uproot uproot uproot and comot but yeah she sef she know say kabiesi will not allow that kind of thing but she just want to prove to kabiesi say she is still olori whether kabiesi like it or not shebi she dey on her own kabiesi come carry bride price pay im pipo say im marry am so this marriage for im mind eh, i dey talk wetin tobi eh, dey say eh, olorirunke talk say im dey im house kabiyesi come pay her bride price carry am say im dey marry am say dis marriage you go see the end of dis marriage say she no dey comot go anywhere that she be the last woman standing that she believe that one day everything wey hot e go cold yes and kabiyesi we welcome dem back so that she is not going anywhere she will stay around the palace while keep hoping for the best my correct correct pipo dis tori eh e dey funny make una put hand for dis matter o oh. chook your mouth chook mouth i need to hear your comment it is very funny it's very funny i don't know what aunty eh, oh, blue blue thinks that she can achieve with this. is she uh, is this really making sense to me it didn't make sense and it doesn't make sense and it will never make sense drop your comment my correct correct people. give this video a thumbs up you just have to hang around because i have more news for you